iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa kane itariki cumi na zine z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka hano muri studio gatanu ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha
nabonye yuko umuhuza yakoze igikorwa gihambaye cyane kuko yarongeye kandi arumviriza impande zose uwo ni perezida silvestre ntibantunganya yahoze atwara igihugu cy'u Burundi avuga ku mibonano igamije guhuza abarundi yari imaze iminsi ibiri ibera iyarusha muri tanzania yarangiye kuri uno munsi wa kane ni mu kanya gato imibonano abarundi bari bamazemo iminsi ibiri yarusha muri tanzania yarangiye kuri uno munsi wa kane perezida ntibantunganya yahoze arongoye uburundi avuga ko yabaye ingirakamaro naho hari abavuga ko ata kintu kiboneka capfunditswe dutega amatwi ikiganiro yahaye mugenzi wacu frederic nkundikije
uri umuntu utamenyereye ibiganiro ushobora kwiyumvira uti nta byabaye nta kintu na kimwe kibonekeje ugiye kurangene kera abantu barabibona ko inama yatanguye hari amajambo avugwa hanyuma inama igahera hari amajambo avugwa ariko jiko nayibonye si uko nabonye yuko umuhuza yakoze igikorwa gihambaye cyane kuko yarongeye kandi arumviriza impande zose arumviriza uruhande rw'abo ni uvuga yuko bari ku mugwi w'abaserukira ubutegetsi arumviriza uruhande rw'abari batavuga ubutegetsi harimo mbere n'aba bo muri harimo cyane cyane aba muri senarede ibyo ariko biba byatumye umuhuza abona neza kandi ibibazo ateza kurongera inyishu kugira ngo mu minsi iri imbere ibiganiro bizoje gutunganywa neza ikintu mubona bashitse ko n'ikihe ikintu umuhuza benjamin mukapa yahoze arongoye igihugu cya tanzania agiye gushikiriza abandi bategetsi mu nama iri kwibera i kigali n'ibihe ku bwanyu ico je novuga yuko yashitse ko nuko ubwa mbere hoho abantu baje naho bari bamwe bipfuza bati abandi bazi nagira mbere ndaguhe agakuru gatoyi kumbe we kashobora gushimisha kandi akagashimisha n'abandi bashobora kuba ariko barumvira ikiganiro cyawe hari igihe nabona dr jean minani bose bazi ko ari we mukuru wa senarede ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu ari kumwe kandi na nyamitwe wiri tuzi yuko ari mu biro by'umukuru w'igihugu bariko baravugana imbere y'ihoteli twari turimo ngira nti naho base kuvuganira imbere y'umuhuza bariko baravugana naho boterana amajambo ntaco kuganira gutangurira ngaho mu ntambwe izokurikira ntizontangaza hashyitse aho bose bemera bati reka rero twicarane koko tuyage ntibantunganya ikiyago hagati y'abategetsi kirahambaye kurusha amahoro abo bategetsi boha abarundi muri iki gihe igihe bariko barayaga hariho ubwicanyi bwabaye mu Burundi hafi munsi yahora ari umushingamateka aserukira urundi mu nama nshingamateka ibihugu byo muri afurika y'umuseruko iragandaguwe ibiganiro bihambaye si ibiganiro byotuma amahoro aboneka mu burundi buno nyine ni ukuri kubona hari abarundi babandanya bapfa uri umurundi akora igihugu cyawe cy'uburundi na cyane cyane uri ndongozi ntarindi jambo wovuga ntarindi jambo wovuga atarigezaho tugezaho kuko kwica abantu na cyane cyane kubona nk'umupfasoni hasoni afsa munsi jewe nzi neza twarakoranye ku iradiyo ndanamukurikiranye muri byinshi ukabona yuko koko hari umupfasoni yitonda nta wowe na kimwe tutagisigura ko bashobora kubwakuza bwiwe noneho kira noneho kirazira kwaka ubuzima bw'umuntu kumvo iyo yumva hose kirazira aha rero ni koko kuzivuze n'ibyo abategetsi abarongozi b'abandi ubu icyo twokora ni uko koko twogira ingufu zose zikenewe tukazishyira hamwe kugira ubwo bwicanyi ntibuzosubire mu gihugu perezida ntibantunganya hariho umushyiranahe eh, paul nkunzimana professor paul nkunzimana yavuze ko mu gihe cyose ari amahanga abaha atanga amatike yo kuja muri ivyo biganiro ari amahanga atanga amafaranga yo kubaho abo bategetsi bose baja hariya ijambo ry'abarundi hagati yabo ridashobora kugira ico rivu- rishitse ko ahubwo abarundi bashobora kuhabwa nk'amabwirizwa y'uku- y'ukuntu bo tunganya ivyabo aho kuvyitunganiriza bonyene aho muhavuga ko iki vyashikijwe no mushigantahe ndasomera ivyiyumviro bishyikirizwa n'umuntu wese kuko burya mu kirundi koko nama ndabivuga kandi nawe ndabisubire uwukwatsa ijambo abakwishe uwukubujije kuvuga abakwishe buriya kandi iyo uvuze icyiyumviro uba uterereye wemeye kandi ko n'icyumviro ushikirije abandi bashobora kugira icyo bakivuzeko mugabo je ndibaza yuko guhura gaha hari abadufasha kugira ngo abantu bashobore kuhashika canke kugira ngo bashobore no gutunganya ivyo biganiro atari cyo kiri kibi ikibi n'umutima wacu twebwe barundi utugurutse perezida silvestre ntibantunganya yahoze arongoye uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye namwe murakoze cyane umuhuza mu biganiro by'abarundi bigamije guhuza biha- bigamije guhuza abarundi benjamin mukapa yarashikirije ibikwiye kugirwa mu mibonano izogirwa n'abarundi mu minsi iri imbere umwe mu barundi eh, babikurikiranye ni anshere niyo niyo niko nagize murantunga anshaka niko nagize umuyobozi w'ishyirahamwe liga iteka yaganiriye na mugenzi wacu edi gwema amubwira bimwe mu ngingo bategekanya kuganirako
ikintu mvuga ikingo cya kabiri ikintu nakwiye ko nuko nabonye ko leta igumana iyi ntuvuga ihagaze aho yari iri ira- yerekanye ko hariho abantu idashobora kuganira kubona mu biganiro icyo nacyo turi ko turaraba ni nk'ishyamba hagati y'akazina muntu yari ikwiye kumenya yuko i- leta itabwiza kuganira n'abo yiyumvamwo uko abantu muhuza ntacyo tuma muganira muba icyatumye rero bazino baza kuganira ni uko hari ibintu bitagenda neza eh, badahuriza ko uno munsi ibiganiro byatanguye babonye pasifike na arumere muri aha inama umuntu avuga mu sare y'inama banka kwinjira mu nyuma barabasohora aho bari babonye aho mugabo barumva ko no hirya n'impande abari muri senarede baje ba minani bari ngaho nuvuga rero mugabo ndabyo ko muhuza yabyifashemwo ntiyugurure ibikorwa uko byari kugenda mugabo yaratanze ibikorwa ya- byari kuri novuga kuri agenda kugira ngo kuko yategura yuko twumvikana ku bikorwa bizokwigwa novuga mu biganiro nyezina Ku- icyo twoterera ku byo bari barateguye icyo twokuramo n'icyo twokongeramo ubu rero icyo gikorwa cyarakozwe barabahaye umugwi wose uragenda ukwawo iki nabonye nacyo ni uko imigambwe yagiye mu matora yaje ukwayo imigambwe itagiye mu matora yaje ukwayo n'imigambwe itemewe n'amategeko icyo kintu novuga eh, ni cyiza naco imigambwe itemewe n'amategeko barayihaye novuga akanya kayo aha novuga eh, umugambwe iprona utwarwa na nitije n'umugambwe utwarwa na gatoga urwasa abo bagiye hamwe baratanga ivyiyumviro vyabo E, andi makuru atugeraho nuko nk'uko byagenze ku munsi wa mbere ko hatabayeho ah, gutangiza ibyo biganiro ku mugaragaro ngo n'uyu munsi umuhuza ntiyagaragaye asoza ibyo biganiro bya kino cyiciro cya kabiri ku mugaragaro uko byabaye bwose numva ko byabaye nk'uko nto byatanguye kuko n'umunsi- umuhuza yatumye abo bakorana arababwira yuko ko ata- ata mwanya afise wo kuza kugira ngo akurotire ibiganiro kuko byari byateguwe kuri porogaramu ntiyavuze ingorane zaba naho nyine muri muri uwo mugwi twari tumurindiriye nta bantu bo muri leta nabonye ntawe uzi igituma batari bahari mugabo muhuza icyo yatubwiye icyo mvuga yatubwiye yatumye ko abo yatumye yavuze ati ndiko nihutira kuja mu rwanda kugira ashikirize iki cegeranyo abakuru b'ibihugu niyegeze avuga iyi ngorane ihari iyi ngingo ya nyuma nifuza ko ah, wagira icyo utubwiraho ni uko umuhuza yabagaragarije gahunda y'ibyo yifuza ko bizaganirwaho mu gihe ah, ibiganiro nyirizina bizaba bitangiye mwatunyuriramo muri make nka zimwe mu ngingo z'ingenzi umuhuza yabagejejeho hari ivyo umuhuza yadushikirije numvise nka bose bahuriye novuga ikijanye n'umutekano vuga ivyo guhagarika ubwicanyi mu gihugu ico cari ica mbere bikavuga n'ikintu kijanye n'ubutungane ico kigira kabiri hanyuma no gukurikiza akoro yarusha Eh, ico cagira gatatu bose baragihuriyeko hagatahaza rero n'ikijanye na demokarasi na novuga Eh, n'urubuga wo kuvugira ko gushikiriza ivyiyumviro ico ca nka bose basa n'abakurira ikintu rero carimwo cateye amadidane mugabo tukagira ati none ko ujeje ibiganiro bagishizemo bakabishyira ku rutonde rwabo icyo uvuga gushyiraho ni uvuga guverinoma diniyo twese tuvuze ko twakibona ubwo twagira tuti icyo nticyari kuza mu bitangwa n'umuhuza coje mu bizovuga mu nyinshi zizotangwa mu gihe bazoba bamaze kuganira akavuga ati none twobisohokamo gute twebwe umugwi wacu twarongeye ko kuko twabonye yuko mu kintu cabuze catumye yuko tuba turimo n'ibi ako akorodarusha yaragiyeho mugabo nta mekanizme dosubi nta rimwe avuga ati tuzokurikirana gute tuzoza turaraba ko habaye intambwe hagize icyononekara cyangwa bariko baratera imbere mu baraze ibijyanye na na rusha mu mugwi wacu twaciye twongeramo yuko bozotugaranti botubwira ati turabemeje turabemeje yuko ibivugiwe bisohotse ibyo abariko baraganira bumvikanye bizokurikizwa ni uvuga ko bazojaho mekanisme byose bivugira bavuge bati ibi twumvikanye bizojaho gutya bihaye karandiri nini iki kizoba cyakozwe iki kizoba cyakozwe nicyo rero twere mu mugwi wacu navuga umugwi niko navuga n'umugwi ishyirahamwe ry'igiteka iri mu mugwi wa sosiyete sivile Anshel niko yagize umuyobozi wa Ligue Iteka turagushimiye cyane kano kanya wahaye radiyo ijwi ry'Amerika murakoze namwe urakoze nawe digwema handi naho abanyeshuri barenga igihumbi bo muri kaminuza y'u Burundi birukanywe mu bigo by'iyo kaminuza kuva kuri uyu wa kane iyo ngingo yafashwe kubera amashuri cumi na rimwe yo mu gisata c'indome bahagaritse ibyigwa iyo yegeregere bayikoze basaba ihagarikwa ry'ihindurwa ry'ibyigwa ubuyobozi bwa kaminuza bumenyesha ko ibyo abo banyeshuri basaba bitagira ishingiro inkuru ya eloge wiri kaneza
ndiko ndasohoka banyirukanye muri kaminuza y'uburundi mu mashambure yabo simbona ahantu umuntu ashobora kwimukira simbona oya byanciye umutima uwo munyeshure ni umwe mu baba igihumbi basohoye ibigo vya kaminuza y'uburundi twamusanze mu kumba kiwe ariko aratekera impuzu hamwe n'ibindi bikoresho yari afise intandaro yirukanwa ryiwe hamwe na bagenzi be ni ihagarikwa ry'ivyigwa bari bamazemwo bamwe ukwezi kurenga abandi indwi irenga gato abo banyeshure bavuga ko biyamiriza isubirwamwo ry'ivyigwa ryagizwe batagishijwe inama ubu ni umwe mu babaserukira twaje kwiga mu gisata c'indimi tugihisemo twaje tuzi rero indinganizo y'ico gisata kuko hari butabo baduha bwo kutwakira burimwo ibisata vyose vyo muri kaminuza y'uburundi n'ivyo uwusohotse muri ivyo bisata ajamwo muri leta rero igisata c'indimi twajemo gifise iyo iyo umuntu as- a- asohoka hejeje muri ansenya segonderi kwigisha mu, mu mashuri yisumbuye no kuja mu vy'intwara hama rero turiga mu wa mbere mu wa kabiri ari ivyo kandi n'abarimu batwigisha batwigisha bafise mu- babona batubwira yuko tutera tuja aho nyene bariko baradutegurira dushitse rero mu wa gatatu ntitwari bwatangure twagiye tubona ivyo twariko turakurikirana babihinduye vyose barabihindura ku buryo nk'imu mashuri amwe amwe turi kumwe nabona neza yuko bitanasa n'ivyo twize mu wa mbere no mu wa kabiri ibisigurwa n'abanyeshure ntibitahurwa n'abarongozi ba kaminuza y'uburundi dr valose runyagu umuyobozi w'akanovera k'inyigisho muri iyo kaminuza ivyo vyigwa bishasha bashizemwo eh, si bije kubajuragiriza ihe bambewe ahubwo bije kugira ngo bibahe uburenganzira bibahe ubushobozi bwo kuzurangura neza uwo mwuga bariko bariga muri ivyo bisata barimwo ikibazo nyamukuru eh, naho batabivugira hejuru nuko bakeneye kuja kwigisha atakindi naye kuvuga ngo urutonde ngo ngo wahindutse bari mu wa mbere canke mu wa kabiri ivyo byose ni ikinyoma cambaye ubusa eh, urwo rutonde baragumva bararutahura iyo muri kumuraga eh, na bamwe bamwe mugabo bakavuga bati twebwe ivyo bintu ubwo buzimu mudutegurira nta buriho mu Burundi abanyeshure bamirira kure ibivugwa n'abarongozi babo basaba kumvirizwa kuko ku bwabo batigeze babikorerwa bihagije oya nukuri baratubeshera si ico gisata c'inyigisho tu- turondera kujamwo ahubwo nuko izo nyigisho bazanye bataduteguye ubundi hose ibi bintu ukuri uriko uraraba izo nyigisho bagize simbi ariko ikibi nuko naho twoziga tutosohoka tubifisemwo ubumenyi bukwiye kugira ngo dushobore kuja kurondera akazi ubundi badusiguriye batubwira yuko izo nyigisho muri leta ntaho tuzoronka akazi tuzokironderera kugira ngo wironderera akazi muri kino gihugu c'u Burundi ubufise ubu- ubu- ubwenge bukwiye gose ubumenyi bukwiye kugira ngo bugufashe ushobora kwironderera akazi ushobora kwibeshaho hano mu mu gihugu cacu c'u Burundi icyo dusaba twebwe ubuyobozi bwa kaminuza ni uko bwo tureka tukabandanya inyigisho nk'uko zari zisanzwe ziteguye hama uwo mugambi mushasha wo gushyiraho ibisata bishasha bakawutanguza mu mwaka wa mbere hama abanyeshuri bakiri muri segonderi kumbure bakaza kubikurikirana ivyo vyigwa babihisemo kandi babikunze kuko twebwe ico twari twakuye bakunze sico bariko baraduha bashaka kuduhindurira intumbero y'ubuzima uko biri kose kaminuza y'uburundi yemeza kwitara utisubira ku ngingo yo guhindura inyigisho zitangwa isigura ko urutonde rw'ivyigwa rukorwa hisunzwe uko bikorwa mu yandi makaminuza yo ku isi inakurikije igihe ca none abanyeshuri nibuvuga yuko inyishu y'ikibazo cabo iri mu minwe yabo umunsi bashatse kuza kwiga bazoze babisabe turabavyeyi nitwabona koko babikeneye bazosira bandikwe basubire ku banyeshuri kuko barataye akaranga k'ubunyeshuri hanyuma bige amwe batogaruka bazoba bahisemwo twebwe twokwigisha abariko bariga ku bisata cumi na kimwe hariho amafakulte cumi ariko ariga ukuri kwamye rero n'akabi gatoyi k'abanyeshuri kari mu regeregere ntituvuze ngo natwo ngo two- ngo nako twogaheba iyo bambewe ariko ejo niyo kubita agashi nta nkeka yuko twobakira naho bemerewe kwakirwa abanyeshure birukanywe baramaze gufata intumbero nabo nyene badashaka kuvako bikimeze uko babivuga ntidushobora kwemera kugaruka dusaba yuko hoba ibiganiro kumbure bafashe ingingo gihutihuti batabanje kutwumviriza kuko turafise impamvu hajya umwana iyo ariko ararira aba afise ikibazo iyo kumbure umuyobozi wa kaminuza areka tukavugana twe dusaba ibiganiro yari kudutegera akumva yuko dufise ishingiro n'ahandi hoho yaciye ashoka afata ingingo yo kutwirukana bakatwima ivyo twari kurigwa n'amategeko atabanje kuza ngo tuvugane amaso ku maso kandi ikiganiro arico gitanga inyishu ku bibazo ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka abandi banyeshure amajana ane na cumi n'umunani bo mu gisata c'ubuhinga muri kaminuza y'uburundi nyene bari bafatiwe nabona ingingo yo kwirukanwa abo bari bamaze indwi bahagaritse ivyigwa nabo nyene biyamiriza urutonde rushasha rw'ivyigwa eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane loje uri kaneza igice cya kabiri cy'ibiganiro bihuza abarundi nk'uko twabivuze yarusha muri tanzania cyarangiye kuri uno munsi ariko kugeza ubu impande zose zikaba zitarashobora kwicarana mu kibanza kimwe dr atanazi gasana yahoze ari minisitiri w'u rwanda ushinzwe ububanyi n'amahanga mu rwanda nyuma agaserukira u rwanda nka ambasaderi mu muryango w'abibumbye yabwiye mugenzi wacu Eddy Rwema ko yizeye ko umuhuza benjamin mukapa azogeraho agahuza izo mpande zose zitavuga rumwe muri ibi biganiro tubatega amatwi umuhuza eh, afite byinshi yakora kandi ndabona azabikora kuko buriya ni umuhuza ubishoboye eh, abatanzaniya ni abantu bafite ubushobozi mu byerekeranye no guhuza abantu no mu byerekeranye imiyoborere myiza ni ibintu bamenyereye cyane eh, kurusha abandi twese muri kariya karere eh, kubera ko ari igihugu eh, cya- cyamye kiganzamo umutekano buri gihe w'aba- w'abaturage bacyo nkabona rero azabishobora kubasha guhuza bariya barundi ni nabyo twaganiriye ubushize mbabwira yuko umuhuza wari washyizweho mbere nabonaga ntacyo azabagezaho ariko nkeka ko uyu nguyu perezida mukapa azabageza eh, azashobora kubu- ku- kubahuza bose kubera ubushobozi bwe afite no kubera ubushobozi bw'igihugu cye akomokamo ariko nanone eh, ambasaderi gasana uribuka ku nshuro ya mbere ubwo yahamagazaga ah, ibi biganiro abantu benshi bamunenze ko hari bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta atatumiye Ah, muri iki cyiciro cya kabiri yagerageje gutumira abo banyapolitike ariko noneho leta ivuga ko ah, idashobora kwicarana nabo iryo ni ihurizo rikomeye cyane
ya ni ihurizo rikomeye cyane ndabyumva ariko mbona ngewe rizakemuka eh, kuko eh, icyangombwa burya ku bantu baganira eh, icyangombwa ntabwo cyane cyane ari abari mu biganiro nyirizina icyangombwa ni ibivugwa muri ibyo biganiro nicyo cyangombwa Mm, mbona rero kizagerwaho eh, kuko eh, nkeka ko leta y'u Burundi impamvu yanga eh, kwicarana n'abo ngabo bavuzwe mu kanya ni ukubera yuko izi yuko abo bantu badahagararira inyungu z'u Burundi ahubwo hari ibihugu bya- by'amahanga bahagarariye bibakoreramwo niyo mpamvu rero ibyo bishoboka gukemura- gukemuka abantu ba- babashije gushyira imbaraga ku bigomba kuganirwaho kuruta ku bi- ku bantu bicaye muri ibyo biganiro urabona nk'ubu bo baravuga yuko bazaganira ku bibazo by'umutekano ubutungane demokarasi eh, leta biriya byose mu masezerano yarusha yasinywe ku itariki makumyabiri n'umunani eh, eh, z'ukwezi kwa mun- eh, kwa munani sinibuka mu mu bihumbi bibiri ndu- bo- byose babiganiriyeho nta na kimwe ba si ngombwa rero ko babisubiramo ahubwo bo bakwiye kureba ibibazo bi- bikomeye cyane bitashyizwemo imbaraga zihagije cyangwa zitagize icyo eh, bivugwaho eh, muri mu- muri ayo masezerano y'ubushize noneho akaba ariyo akaba aribyo ba- bashingamo ibirindiro akaba aribyo ba- baganiraho cyane cyane kurusha ibindi byose kurusha biriya bya demokarasi n'umutekano n'u- n'u- n'ubutungane bakaganira kuri ibyo bibazo bihugu bitera eh, uwo mutekano eh, no kutatuma demokarasi ishinga ibi- imizi eh, mu burundi kandi bitewe bidatewe n'abarundi mbere na mbere ariko bitewe n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu karere n'ibihugu mpuzamahanga Ah, bwana niko yagize hari ikintu asorejeho avuga ngo hakenewe mekanizme de suivi ni ukuvuga gukurikirana ah, uburyo ibizava muri ibyo biganiro bishyirwa mu bikorwa umunsi ku wundi ese ubona kuba i- iryo kurikirana ritarabayeho mu- mu mu biganiro byashize bya- ari byo bishobora kuba byarabaye intandaro y'ibibazo ah, abarundi bashobora kuba barimo ubu ngubu Eh, nibyo eh, nibyo rwose eh, kuko mu masezerano y'amahoro ya arusha y'abarundi bafite igika eh, cya gatanu eh, mm, cya nyuma eh, kivuga ku byerekeranye no gushi- gushyira mu bikorwa ariyo masezerano yabo eh, ya arusha noneho harimo ingingo eh, ingingo eshatu zi- bagomba kureba izo ngingo eshatu zirimo iya mbere ivuga eh, yuko eh, abarundi ba- bagomba bakwiye kumva ko bagomba gushyigikira ariya masezerano ya arusha y'abarundi kandi bakana- bakayashyigikira kandi bakanayashyira mu bikorwa nabo ubwabo abarundi bose noneho iya kabiri ni uko uh, ni uruhare uh, rw'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari mu gufasha uburundi kugira ngo ariya masezerano ashyirwe mu bikorwa Nono- noneho hakaza n'uruhare rw'ama- rw'ibihugu mpuzamahanga bitari byo mu karere nanone kugira ngo ariya masezerano atangirika ni aho rero bagombye kureba eh, kubera ko abarundi ntabwo bose harimo hajemo abarundi bamwe na bamwe bagiye badashyigikira ariya masezerano yarusha ngo ashyirwe mu bikorwa kubera ko nta nyungu bayafitemo bagashaka kugira ngo ah, uburundi buhore kubera ko bahanga yuko demokarasi ijya mu burundi noneho bo bagasha- bagashaka yuko bahora mu masezerano muri muri ingo za leta zishyizweho zimwe ziba kimwe hari ababifitemo inyungu hari n'abarundi bafite inyungu mu gukorera ibihugu bimwe by'amahanga aho gukorera uburundi nyine kuri telefoni turi kumwe kandi n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika radisilas mwiriwe neza kirekire cyane ikibazo cyawe Eh, ikibazo cyanjye giza n'intererano Eh, twiza turakurikirana ca- haba ku mbuga canke mu makuru mu gushikiriza ibiganiro byerekeye guhuza abarundi ariko turibaza ibibazo impamvu umuhuza adashaka kugenda direkite nyine ku kibazo nyamukuru kuko kugira izingano zose za afurike nuko habaye ihonyangwa ry'ibyirwa shingiro akorodarusha byose bikagenda bi- bi- bigana muri iyo nzira gutabaho eh, haba mu kuko duvuye ekonomike ugasanga igihugu kimeze neza ibiko bigenda neza Ba- nashaka kubaza aba batumiye bo usanga baringira ngo iby'amateka babizi canke natwe bishobora bivuga ko bigenda gute kugira ngo ngende ibingire mu biganiro nyezina ngo bagende gusubira kuvuga ngo ngo ayandi makuru yo kwiga kandi hariho impamvu nyamukuru yatumye isije muri krizi urakoze cyane radisilas reka dufate na anselme anselme mwiriwe
mahoro ikibazo cyawe
jewe ni- ni nk'utuntu dutatu nobaza oya duhe umwanya ikibazo kimwe gusa dufite abantu benshi kuri telefoni
ego mbega ni kuki Mm.
bashoboye kugira ibiganiro inshuro zingahe bakavuga ati bagiye badasezeranye mu bisanzwe nta porogaramu bafise mu gihe yabanze kubumviriza ubwa mbere yababajije ati ku mpande zose ati ubu bakagenda bari burabe ikibazo nya kibazo rero urabona usanga ibintu bigoye urumva abantu bicwa kubera bivanye no no kutumvikana kw'ibyo bintu rero nibaza ko porogaramu bayifise boja ku kibazo nyezina kikava mu nzira urakoze cyane anselme reka dufate na patrick patrick mwiriwe
mwiriwe neza E, ikibazo cyawe
bose utubazo nka tubiri kimwe gusa nicyo dufata dufite abantu benshi kuri telefoni
sawa merci mbo akabazo nokwibariza nyakubahwa umutumire Mm.
ese nyakubahwa mutumire uriko uraraba uriko uraraba uyu munsi hari icyo muri ibyo biganiro biriko biraba hari icyo wokwizeza abarundi ibyo biganiro ko hari icyo bizovamwo murakoze urakoze patrick dr gasana uh, ladislas nanserime ahanini baravuga ngo kuki umuhuza atajya ku mpamvu nyamukuru yatumye uburundi buri mu bibazo burimo ubu ngubu bakavuga ko ari uguhonyanga amasezerano yarusha Yeah, nanjye na- nabasubiza nti eh, kuki eh, leta y'u Burundi itajya ku kibazo nyamukuru ngo gishirishe ku murongo w'ibibazo bigomba kwigwa muri iriya nama kuko mu ngingo eh, mu gika cya gatatu cy'amasezerano y'amahoro yarusha y'abarundi hari eh, i- ingingo im- ya cyenda na article eh, no, ingingo ya cyenda ivuga ngo ibibazo biboneka mu karere k'ibiyaga bigari n'ibibazo mpuzamahanga bifite ingaruka ku burundi no ku barundi iki ni cyo kibazo bagize kuki batagishyira ku murongo w'ibyigwa kugira ngo bakibye hari no mm, mu gika eh, cya kane mm, cya gatanu eh, aho ba- bavuga yuko eh, nabivuze ko barundi bose eh, bagomba kumenya ko amasezerano y'amahoro yarusha ari ayabo bose kandi ko bagomba kuyashyira mu bikorwa ko nta mwugombewe kuyitarura Ko n'ibyo bagomba gushyira ku murongo w'ibyigwa niba- niba bice ku ruhande niba hari igihugu runaka cyo mu karere kirimo kibavangira ki- ki- kibatera ibibazo iwabo ntibabishyire ku murongo w'ibyigwa babyige kuko kuko ariko bimeze ni ko kuri umva rero nta kibazo babi- babikoze batyo eh, a- abagenzi bacu nk'uko babivuze icyo kibazo nyamukuru akaba aricyo kijya ku murongo w'ibyigwa ntihagire ukitinya kukivuga kuko aricyo nicyo cy'ukuri naho rero umugezi wacu wabashije kuko ara- aricyo mwabizeza ko amasezerano bazagerwaho njyewe mbona azagerwaho kuko tanzaniya izi neza ibibazo by'uburundi irabizi n'abarundi bazi ibibazo bafite by'ukuri leta irabizi n'abari mu- mu opozisiyo y'uburundi nabo barabizi bazageraho babigweho ari byo baganira kuko bose babizi dogiteri a- ikindi kibazo abantu bakunze kuvuga cyangwa se gikomeje kwigaragaza ni uburyo umuhuza akwiye kwitwara kugira ngo uruhande urwo ari rwo rwose rutamubona nk'umuntu ubogamye hari abavuga ngo hari igitutu akunze ku- ah, gukura kuri leta y'u Burundi imusaba ko hari abantu atatumira mu biganiro hanyuma n'aba- na leta y'u Burundi rimwe na rimwe ikavuga ko ashobora kuba afite igitutu cy'amahanga ah, amutegeka uburyo agomba kuyobora ibiganiro nk'umuhuza icyo gihe wifata ute ugomba gukora uko ushoboye eh, kugira ngo wumvishe abo ugomba guhuza yuko ntaho ubogamiye ukabereka yuko kandi kandi koko ah, ugomba kuba ntaho ubogamiye ugomba kuba wizewe na bose kandi u- ugaragara nk'umuntu uzi ibibazo byabo byose bibagaragara ko ibibazo byabo ubizi ukaba usobanukiwe mu mizi n'ibibazo abo bantu bafite ukaba mu gihe uri umuhuza ugomba kuganira na buri wese ku ruhande rwe ariko ntube maneko w'umwe ku wundi ukaganira na buri wese ukumva buri wese icyo avuga ariko ntujye kukibwira uwo eh, ba- ba- ba- ba- bahanganye mu biganiro ugomba kumenya imbo- impande zombi eh, aho zi- aho ziganisha icyerekezo ziganishamo n'uburyo waziganishayo ukajya uka- ukaba ku murongo wo hagati ukajya ubakurura ubaganisha eh, mu murongo wo hagati ari wo murongo ubereye uburundi n'abarundi bose noneho kandi ukareba abashobora kukononera ibiganiro niba ari abanyamahanga bashobora kubyivangamo bakajya kongorera uyu cyangwa uriya ukaba ufite eh, igihagararo cyo kwiyama abo abo bantu baza kukuvangira batuma inzira ushaka kuganishamo ibiganiro by'abarundi bo baza bakavuga ati hariya baka- bagasa nk'ababyonona babagira inama zitari zo nkumva rero ibyo ngibyo rero umuhuza keza mukapa arabishoboye eh, kuko ibibazo abizi kandi a- afite ubwitonzi bumuziho eh, azabishobora mfite icyizere nk'uko mugenzi wacu yari yabitubagira ati hari icyizere yuko bizagira icyo bigeraho njyewe mbona kibazo bizagira icyo bigeraho intangiriro iteka irarushya ariko bazagira icyo ba- bageraho nibajya ku bibazo nyamukuru bibangamiye abarundi aho kuvuga ngo bagiye kuganira ngo kuri demokarasi kiriya kibazo cya demokarasi barakiganiriyeho usomye n'amasezerano yarusha ba- ba- banakiganiriyeho neza cyane ikibazo cy'u- by'u- by'ubutungane ibyo byose barabirangije ahubwo nibarebe uruhare rwa- rw'akarere eh, n'uruhare rw'amahanga mu kwivanga mu bibazo by'abarundi kugira ngo be kubasha gushyira ariya masezerano y'amahoro
aha ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha mwakoze kudutega amatwi bagenzi ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri radio ijwi rya Amerika murakoze